radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye ikibazo cy'umutekano muke urangwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yakiganiriyeho kuri telefone na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame Uburu Burundi bwahimbaje imyaka ijana na makumyabiri n'itanu kiliziya gatolika ishinze imizi mu gihugu turazirikana kandi icyiza kiliziya gatolika imariye uburundi n'abarundi bose ntibabimenye iyo itabaye kiliziya gatolika uburundi ntibuba bugeze aho bugeze perezida evariste ndayishimiye mu ijambo yavugiye imugera habereye ibirori ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu rwanda burasaba inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya kibeho haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho uno munsi haburya abantu baje uyu munsi n'ubwa mbere twari tubabonye batabona aho bikinga batabona aho barara batabona aho barya ndetse batabona n'aho bituma ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange ibikorwa dushobora kwagura musenyeri Celestine Hakizimana umushumba wa Diocese ya Gikongoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino kwishi umunyarwanda Fulgence Kayishema wari ufungiye muri Afurika y'Epfo kuri uyu wa kabiri yamenyeshejwe ko yongeye gufatwa bisabwe n'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza zasizwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha akekwaho jenoside yakorewe abatutsi barenga ibihumbi bibiri bari bahungiye muri kiliziya ya Nyange. Fulgence Kayishema y'imyaka mirongo itandatu n'ibiri y'amavuko yari burigadiye ni ukuvuga umukuru wa polisi y'icyahoze ari komine kivumo muri perefegitura ya kibuye ubu ni mu ntara y'uburengerazuba y'u rwanda yashakishijwe imyaka n'imyaka n'u rwanda n'urukiko mpanabyaha rwa onu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yatangaje ko yavuganye kuri telefoni na perezida w'u rwanda paul kagame bakungurana inama ku kibazo cy'umutekano muke urangwa ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter yagize ati namubwiye ko nizera nkomeje ko hazaboneka umuti unyuze mu nzira za diplomasi kuri ibyo bibazo byo kurebana ay'ingwe kandi buri ruhande rugafata ingamba zo kugira ngo amazi atarenga inkombe minisitiri w'intebe wa nigeri ali mahamman lamin zein yakiriwe kuri uyu wa kabiri na perezida wa chad muhammad idris debi yavuze ko yaramuzaniye ubutumwa bwafasha ubutegetsi muri nigeri general abdurahman tiani yatangaje kandi ko igihugu cye kiri mu nzira y'inzibacyuho ko kizaganira n'uwo ari we wese ariko atsindagira ko nigeri ari igihugu gikomeye ku bwigenge bwacyo andi makuru ya nigeri ndi kumwe na Thierry Vendayishimiye abakuru ba gisirikare b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu wo muri afurika y'uburengerazuba CEDEAO bazahura kuri uyu wa kane baganira ku mugambi wo kohereza ingabo muri nigeri gusubizaho ubutegetsi bwahiritswe Thierry Vendayishimiye mu ntango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwi irangiye yamara yarasibijwe inama yo kuri uyu wa kane no kuwa gatanu izoba ibaye nyuma y'uko abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwi irangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri Nigeri ni nyuma y'uko Perezida Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi ku itariki mirongo ibiri na zitandatu y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka inama y'abategetsi b'ishirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarafashe icemezo co gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Nigeri abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Nigeri bishobora kubamwo ibibazo kubera ukutumvikana kuri mu ishirahamwe CEDEAO ishirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Nigeri ikiringo ntarengwa ko c'indwi imwe ku itariki itariki mirongo itatu y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi perezida bazumu canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare yamara iyo tariki ntarengwa ko yararangiye atakibaye abasirikare bakoze kudeta muri nigeri bahamagaye ambasaderi wa nigeri muri cote d'ivoire nyuma y'amagambo yavuzwe na perezida alassane ouattara avuye mu nama y'ishirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri afurika yo mu burengero sedao ku itariki icumi y'ukwezi k'umunani perezida watara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri nigeri byotangura mu buryo bwihuta bushoboka abasirikare bakoze kudeta muri nigeri batangaje ko ibyatangajwe na perezida watara bidahuye n'ibyiyumviro by'abanyakode d'ivoire basanzwe ari abavandimwe b'abanyanigeri bavuze ko watara na bagenzi biwe bo mu ishirahamwe sedao bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanyanigeri perezida watara yatangaje ko cote d'ivoire izoterera batayo y'abasirikare igihumbi n'ijana hamwe na nigeria na bene mu ndwi irangiye abategetsi b'ishiramwe sedao bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirungika muri nigeri bemeje kandi ko bazoshira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana perezida mohamed bazoum ku butegetsi
urakoze tiyerive ndayishimiye mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru uburundi bwahimbaje imyaka ijana na makumyabiri n'itanu kiliziya gatolika ishinze imizi muri icyo gihugu ibirori byabereye imugera mu ntara ya gitega inkuru irambuye desire hatungimana abakirisu isinzi bavuye imihingo yose y'uburundi niho bari bahuriye bizihiza iyirizwa rya bikiramariya mu ijuru ivyo birori vyahuriranye n'imyaka ijana na mirongo ine n'itanu irangiye ekeleziya katolika ishinze imizi mu gihugu c'uburundi imisi yo guhimbaza ivyo birori yasomwe na musenyeri nahimana bonaventure umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya gitega muri ico gisabisho musenyeri nahimana yagarutse ku vyiza ekeleziya yashitseko ariko adasize inyuma n'ingorane abarundi baciyemwo muri ico kiringo turakenguruka ivyiza vyinshi imana yatugiriye ibyiza bitari bike ekereziya yaranguye muri iki gihugu cyacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu ariko niko twakwibagira amagumi igihugu cyacu cyagiye kiracamwo aho abarundi twasubiranyemwo dupfa amoko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigiramo uruhara perezida evariste ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atarya umunwa uruhara ekereziya katolika kuva igeze mu burundi yagize turazirikana kandi icyiza ekereziya katolika imariye uburundi n'abarundi bose ntibabimenye iyo itabaye ekereziya katolika uburundi ntibuba bugeze aho bugeze mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye imana gatolika twarabibonye ku ntwaro ya repubulika ya kabiri abamenyeshamana bose b'abanyamahanga baratotejwe kumwe birukanirwa rimwe uruhombo twarose icyo gihe twarusangiye twese nicyo gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyeshamana bose b'abarundi mu madini yose kuko ari bo batunywanisha n'imana uko bukeye uko bwije umukuru w'igihugu cy'uburundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka ijana na mirongo ibiri n'itanu uburundi bumenye inkuru nziza ko hakira gahaze ivyo bihugu abazana ijambo ry'imana mu gihumbi n'amajana umunani na mirongo icenda n'umunani baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'imana uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwamuntu mu gukorora inda mu guhohosha abari ku musego nibo batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana uno munsi rero ubu wo kwigira inama kugira ngo izo nyoshambi ntituzigwemwo evariste ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u burundi amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amoko mu burundi n'ubu bikizingamitse igihugu abihebeye imana babifisemo uruhara yasabye abafise icyo bazi ku mabi yashikiye uburundi kutagira umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri kuko ngo ntayo kizogorora umukuru w'igihugu cy'u burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu ngo na paul mweranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi umushikiranganji wa mbere karidinali antoine kambanda wo mu gihugu cy'u rwanda userukira papa mu gihugu cy'u burundi abakirisitu benshi ndetse n'abandi batari abakirisitu katolika bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko igisabisho nk'icyo bizera ko gishobora gufasha uburundi mu kogorora amacakubiri n'ibindi bitandukanye abarundi bikaranduranwa n'imizi desire imana kigali ijwi rya amerika ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu rwanda burasaba inkunga yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya kibeho kuko isurwa cyane kuri uyu wa kabiri hari huzuye harengewe hari abakirisitu gatolika baturutse imihanda yose bizihiza umunsi wa somusiyo umunyamakuru eric bagira ubusa yari ahari ku nshuro ya mbere kuva ubukerarugendo bukorerwa ikibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nibwo hitabiriye abakirisitu gatolika benshi ku munsi wa somusiyo abategura uwo munsi bari biteze kwakira abakirisitu gatolika bagera mu bihumbi mirongo itanu bisanze ahubwo bagera mu bihumbi mirongo irindwi iyi ni imwe mu mpamvu zitera kiliziya gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa musenyeri wa diyosezi ya gikongoro celestine hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo nyuma y'uko kaburimbo igeze ahangaha amajyambere arimo kwiyongera haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho uyu munsi wabonye abantu baje uyu munsi n'ubwa mbere twari tubabonye benshi cyane batabona aho bikinga batabona aho barara batabona aho barya ndetse batabona n'aho bituma ibyo byose byo kwagura ingoro biri muri rusange ibikorwa dushobora kwagura rero nihaguka kiliziya bavugaga yuko tuzaka kiliziya irimo imyanya ibihumbi icumi twicaye hanze hari imyanya ibihumbi ijana umushumba wa diyosezi ya gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya miliyari eshatu n'igice muri gahunda zo kwagura ahakorerwa ubukerarugendo amafaranga dutegereje ni miliyari eshatu na miliyoni magana atanu se ko ari menshi musenye ni nababwiye ntabwo ari menshi kuba umubyeyi bikira mariya abonekera abakobwa hano yaberetse kiliziya nziza yuzuye hano ikibeho baravuga ati mubyeyi kubera kiliziya ko ari nziza cyane twaba dukennye amafaranga tuzakuraho yo kuyubaka nabwira ati mukore ibyo mushoboye bindi nzabyikorera ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu rwanda bwadusobanuriye ko aka kayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane bwabwa ijwi ry'amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari icumi hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe kiliziya gatolika ivuga ko muri iyi gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri gikongoro mu mpande zitandukanye z'u rwanda mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri makumyabiri mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite ikibeho harimo kubaka kiliziya itubutse amahoteli amacumbi ubwiherero ku bahagana n'ibindi bikorwa ubutegetsi bwite bwa leta mu izina ry'akarere ka nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi kiliziya gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa kimwe mu by'ibanze akarere ka nyaruguru n'abandi bafatanyabikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace uyu ni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka akarere ka Nyaruguru ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye ni ukuvuga ngo umushoramari ushaka kubaka hoteli iyo ageze aho arambagiza dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo ubuyobozi bwa kiliziya gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo gusa kiliziya gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga y'abimaze kubona ku busanzwe mu rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko abakirisitu gatolika bari kuri mirongo itatu n'icyenda ku ijana bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa icye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi rwego urwo arwo rwose iki ni igikorwa abagana ikibeho babwiye ijwi rya amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera umuntu uko afite icyo ufite cyose nicyo turadutanga ariko bubake bubake hano koko byanshimishije nanarifuje kuza hano byarambabaje cyane nari mfite ibikomere nari mfite ibibazo ariko nizeye ko byarangiye ko nabonanye na jambo aratwiyeretse nanjye ndi kumva ari byiza cyane kuko natwe byadufasha kuko byaterwa n'uko nyine haba hari abantu benshi cyane bumva habaye hanini byagwaguka bigafasha n'abandi bantu baba bahari ku buryo ki bataba babangamiwe uretse kubaha umunsi wa somusi y'abakirisitu gatolika bibukaho ijyanwa mu ijoro rya bikira mariya ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta na kiliziya gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'ibihumbi bibiri gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya kibeho biba ari ibicika kubera imbaga iba yahateraniye usanga haba ku manywa na nijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho abahafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa eh bagira ubusa ijwi rya amerika ikibeho mu majyepfo y'u rwanda
bakunze baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abantu icumi bari muri biro politiki y'ishyaka seneri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi bashyizeho umuyobozi mushya w'ishyaka maria makurata ntacyo bakimvuna asimbuye agato rwasa bavanyeho igikorwa kitavugwaho rumwe mu ishyaka eroje wirikaneza abashyizeho umukuru w'umugambwe mushasha n'abantu cumi n'abanyenarimo bari muri mirongo ibiri bagize biro politike y'umugambwe senere bavuga ko babikoze kubera baraje ushinga no kubahiriza amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu mu ntumbero yo gutuma abanywanyi bose biyunga ku nzego zose bagiriye ko bakura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bamwagiriza kuba yariyatse amabanga imakire ntacyo bakimvuna yatowe kubera ari we yarusha abandi imyaka nk'uko itangazo basohoye bivuga bemeza ko agiye kurongora ikiringo mfatakibanza imbere y'uko hatunganywa amatora mu gihe mu ntango z'ukwa gatandatu uyu mwaka umushikanganje martin teretse w'intwaro yo hagati ajejwe itunganywa ry'imigambwe yahagaritse ibikorwa bya senere byose ku butaka bw'u Burundi uwo murwi wasavye wo wagenye gusaba gutunganya amanama Terence Manirambona umuvugizi wa senere niwe yavuze ku izina ryabo twisunze ingingo ya mirongo itatu n'icenda y'amategeko ntunganyamugambwe dushinze ko aca asubirizwa muri ico gikorwa n'uwusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa umushingamateka Maria Makurata ntaco bakimvuna kuri ivyo vyose dusavye ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru bosubiza badatevye ibikoresho byose by'uburongozi bw'umugambwe ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo kibanza yitura adatevye ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo gukurikirana uko imigambwe yewe n'amategeko ikora mu Burundi asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe rwemejwe n'ikoraniro kaminuza ryo mu mwaka wa bibiri na cumi n'icenda mu ntumbero y'uko ibikorwa bisubira gukorwa icese mu gihugu cyose ariko Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru wa Senere afata abafashe ico cemezo nk'abantu baburaniwe uku niko yabisiguriye abamenyesha amakuru kuri uwa mbere mu kajoro ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urwo rwego baruhagaritsemwo arahize igihe ko yitira ngo ni biro politike yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda mbega iyo biro politike yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda nifise uwirongoye ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha niba ariyo bariko baravuga inama yakoranye ryari eh, nibazo bashobora kuba bafise muri iyi minsi ariko kimwe nobahanura birashoboka ko intumbero ya politike bari barihaye uyu munsi ya- yabaruhije bakaba barushe baruhijwe na politike nobanura rero ko bokwicara bagakora ibindi politike bakako ivyo bariko barakora birateye isoni birateye isoni kabisa abantu cumi kuri mirongo ibiri bagize biro politiki ya senere bashizeho inzego nshasha z'umugambwe zari ziherutse gufutwa na agaton rwasa asanzwe azwi nk'umukuru w'umugambwe yabikoze nabo bamaze iminsi batangaje ko batakimwemera nk'indongozi yabo bizimungu ababona nk'abahumvyi ataco bashobora gushikako umugambwe cnl ntabwo ari umugambwe wa biro politiki ntabwo ari umugambwe w'akajya kaguru k'abantu icumi umugambwe wa cnl ni umugambwe w'inyangamugayo nibo bazi uko umugambwe ubaho n'uko umugambwe uteza gutera imbere aho rero uvuze ngo twogira ubwoba ko uyo yita ko ari we a- akuze mwabo ubu, akita ko ari we agiye gufata amabanga nibaza ko ni bya bindi uvuga nti ni ibihembo abana kuko umugambwe biyitiriye uyu munsi ntabwo ari uw'iwabo ntabwo badafise rero nta na gato ku itariki ya kabiri ukwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganji niteretse yahagaritse ibikorwa vyose vy'uwo mugambwe wa mbere ufise abanywanyi benshi mu itavuganwe n'ubutegetsi ukaba wakurikiye uri ku butegetsi cndd mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yavuze ko yirinze ko haba ihungabana ry'umutekano biturutse ku njyane ziri mu mugambwe ugukinga amatati abagize komite politiki ni mirongo ibiri cumi bariyamirije ibyavuye muri ayo makoraniro komite egizekitifu ni indwi cyangwa umunani muri bo batanu barabyanze turabye amategeko barayahonyanze ko ariko hashaka kuba akajagari gashobora gutuma n'amaraso aseseka tukaba twabimenye nk'umushikiranganji jejwe umutekano imbere y'uko umuntu aba umusenere cyangwa aba umunyamugambwe wundi wose abanza kuba umwenegihugu natwe dufise itegeko ry'ukengera abenegihugu bose atanumwe avuyeho umugambwe senere wamutse kuri fnr wavyawe nawo n'umuhari w'inyeshamba z'abahutu zagwanye ubutegetsi bwa kera bwari bwiziziwe n'abatutsi umukenyezi makure ntaco bakimvuna yagenywe kugira urongore ivy'imfatakibanza n'umupfakazi w'umwe mu bahoze ari abaroberi ba fnr akaba yaguye ku rugamba mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi uwo mwaka y'icegera ca kabura kosan yatwara umuhari pariporote fnr ico gihe sijambere umugambwe agaton rwasarongoye ugiranye ibibazo n'ubutegetsi inyuma y'amatora y'abahanuzi b'amakomine mu bibiri na cumi yahunze igihugu amaze kuyikuramwo n'abandi batavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko yibwe yagiye gutahuka mu bibiri na cumi na gatatu umugambwe w'iwe fnr umaze gutwarwa na jacques bigirimana akaba yagirije leta kuba ariyo yamutangiye umugambwe ico gihe bamwe mu bariko barwanya uburongozi bwiwe nibo bagumye mu gihugu mwibaba leta yavuga ko ritemewe n'amategeko ariko bo bakemeza ko ari wo mugambwe w'ukuri bari inyuma ya rwasa mu nyuma yahavuye aja mu runani rwiswe amizero y'abarundi aja mu nama nshingamateka biciye muri urwo runani mugabe bw'izo nshingiro ry'ihumbi bibiri na cumi n'umunani ryakuyeho inani z'abigenga maze acashinga umugambwe senere umwaka wakurikiyeho eroje buri kaneza ijwi rya amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu abakuru ba gisirikare b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu wo muri afurika y'uburengerazuba cedeao bazahura kuri uyu wa kane baganira ku mugambi wo kohereza ingabo muri nigeri gusubizaho ubutegetsi bwahiritswe uwo mugambi ntuvugwaho rumwe mu karere mugenzi wacu fidele niyo ngabo yavuganye na jean marie ntahimpera umwarimu muri kaminuza mu gihugu cya mali kuba sadayo yarabangiriye yumvira ko bisigura yuko u- u- ubwa mbere na mbere n'ingingo yo- yuko ah, baronka ingabo kugira ngo baje gusubiza ibintu mu buryo muri niger ntibabyumvikanako nabo nyene ntibabyumvikanaho kandi birasiguritse kubera harabaye amakudeta mu bihugu byose gihanurira ni niger muri mali muri burkina faso muri guine cdao ntiyigeze irumvisa ingabo ngo zisubize ku- ku butegetsi abasoda kandi abakuru b'ibihugu kandi ba- bari batowe abantu rero bashobora biyumvira ati none kubera iki icyo gihe habe ihirika ry'ubutegetsi muri ibyo bihugu byose at- atanga abazarungitse umugabo ubu ubu CDAO ikaba ishaka kuzirungika ubu nyene baca bagira bati ni kubera nk'ubufaransa buba bufite inyungu nyinshi bwibaza yuko intwaro nshasha itazobushyigikiramwo bukaba ari bwo buriko bushaka gutuma aba bantu batwara sedeyawo baronka ingabo muri nigeria ubu ivyo byose bituma n'abatwara sedeyawo ingingo yo kurungika abasirikare it- itabashyigikiwe cane ikindi kintu naco ni uko tutokwibagira yuko ibintu vyo kurungika ingabo mu bihugu vyo muri afurika hari ikintu abanyafurika benshi bataribagira ni ibintu vyabaye ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ndibaza muri libiya igihe barungika ingabo hanyuma bagakura perezida kadafi yazu cane kandi yarakunzwe cane n'abanyafurika batari bakeya ico gihe murazi vyaciye biba libiya yaciye iba akajagari hanyuma imigwi myinshi yitwaza iterabwoba ikironka inguvu cane kubera haca haba akajagari mu- mu bice vyose vya uburuka ingabo akaba ingwano muri niger hashobora guca haba ingorane nyinshi zisumba iz- izo ngabo zoba zigiye gukiza nibaza yuko ivyo vyo kurungika ingabo bataruvyumvikanako neza no muri sedeo nashaka ndababaze kuri ivyo bihugu vyegereye aho hariko habera amakudeta muri ivyo bihugu mwariko muravuga za mali na niger za burkina faso za guine ivyo bihugu bihegereye nk'aho muri muri ghana mubona basizihe mpungenge ku vyerekeye ayo makudeta ko bishobora gutuma no muri ivyo bihugu umutekano uhungabana ubona impungenge bafise ari izihe nk'aho uri uhagaze muri ghana aho mpagaze nko muri ghana nta mpungenge zihari ziriko biraba muri nigere kubera ghana isanzwe ari igihugu eh, muri bino bihugu vyifashe neza hareze imyaka myinshi atakundi taziba kandi ha- haraba amatora abakuru b'igihugu bak- bagakuranamwo ata bintu vy'ingimba biraje kubamwo nko ngaha muri ghana nta ngorane nyinshi zi- nta ngorane ku vyerekeye umutekano ko umutekano muke wo muri utwo turere turi muri ayo makudeta n'abajya bagwanyi b'abayisilamu ko bishobora kubagira kwingaruka ntibumva ko hari impunge muri iyo nzira nta na gato muri saa ry'amigwi yitwa terabwoba yitwaje idini rya isilamu yari isanzwe iri ikomeye muri bihugu bihari imbibi mumaze iminsi mubibona yuko nko muri burkina faso imaze iminsi ikomera cane ikize inguvu nyinshi ikica abantu benshi ikica n'abasirikare benshi sigura yuko iyo migwi isanzwe ihari n'igihe iry'amakudeta atari bwahabe rero ntibiboneka yu- neza yuko a- abantu baba bafise ubwoba yuko hoca haba ihungabana ry'umutekano kubera habaye kudeta kubera umutekano wari usanzwe uhungabana cane cane mu- muri aka karere nyene ahubwo hari abantu binyere bije biteze yuko hamwe hagiye abasirikare ku butegetsi bibaza yuko ari bo bogira inguvu nyinshi zo kurwanya iyi migwi ariko nako rero kasaye afurika y'uburengero bisa nuko bitabateye ubwoba cane abakozi ndabashimiye ku kibazo cya nigeri leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko zishyira imbere umuti wa diplomasi umuvugizi wa minisiteri y'ingabo z'igihugu yatangaje ko amerika yashoye amamiliyoni amajana mu bigo bya gisirikare kandi ko bagiranye imyitozo n'ingabo za nigeri ati turifuza ko iyo mikoranire yakomeza ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imanga ivuna imbyeyi iba mu rugo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
ababyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu mbere ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacaricari kashirangabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu mbere ijwi rya amerika ijwi rya amerika amakuru y'izina rya been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice